my people oh hmm, una welcome to our channel how una dey my people no be small thing oh eh, eh i know say uh, some of una go say maureen go say when maureen don say no be small thing oh eh, which day go come be small thing na nah? chai my people hmm, i will just go straight to the point no be small tension Nine day that palace oh no be small tension since when e be say kabiyesi throw um, queen toby uh, queen toby out of the palace Now, so everybody just dey maintain that is eh everybody just dey maintain Ha! panic don't start Tension. everybody they run helter scatter Ha! They no know so kabiyesi get this kind action my people They no know say kabiyesi get this kind action when kabiyesi they tell them say one day na one day one day na one day sinaman will find himself for hellfire You no go see road to return back again with a singer like song one day na one day cinnamon go find himself for hair fire. in those days wey we dey small so my people o mm, no be small matter Oh, hey the ten sion eh marian they say marian now e be like fowl wey rain beat so marian come call to eh, come call olori ronke you know say these two people na dem be partnership in crime only god na know how queen tobi take enter dis one chance wen e enter so una know say e get di time wey be say dem say queen tobi and marian quarrel marian say im go show am pepper im go show am shege banza im go show am im go show am pepper so according to eh, Toby, Toby say He no know say this people go go this far. She was just looking at this people say, ah, na na na just mere threat say nothing will happen. He just take and say na just mere threat say nothing wan happen, nothing will happen. He no know say this thing they, they take and this far. Say na see am. He don't turn to laughing stock. So Mary and Congo they rake oh, they dey give um, dey give um um ronke tell am say anybody try am for dis palace anybody try am for dis palace say as she dey so she hold herself she hold herself nobody nobody go fit throw am comot for dis palace except na the day wey be say e say im go leave the palace say make dem no worry say make queen naomi dey come say dem dey wait for am say no be dis palace all of dem go dig her say um na im pipo dey say ah, na wow, o make queen naomi pray oh eh, because na re battle na they call face sha o but until na no be say eh bible tok am say greater than he that is in me than he that is in the world queen naomi is god's god's own um favourite child so and she's highly protected. So anything where anybody they plan, it will not work. So my people, know, oh, hmm, based on the whole, the way the whole thing be, the way the whole palace just be, everybody just be in the mood of, in the in the state of um, um, sober reflect. Everybody just they reflect. Ha now wow, um, the one that they call um, <tsk> may I not talk about that one now. Now for another video now I go talk this one. so um eh, tobina na tobina na im matter na im dey reign oo even the palace guard dem dey some dey happy some dey feel for am uh-huh. di one wey be say e offend one certain time wey be say dey say the palace uh, maid wan open uh, eh, uh, tobi door tobi say make e go wash im hand na the palace maid come dey ask say ah ah im im im hand im im rub sheet so because of that one and i know say na Doctor Toby, na im dem dey call her na im di whole palace guy dem dey judge am dey say ah dr Toby, don finally go this time around dr Toby. but according to wetin we hear we hear say the kabiyesi say na out of the palace but that one no bin be complete divorce kabiyesi just send am out of the palace make she go learn her lesson get sense before she will come back so the out of the palace wey kabiyesi send am i they say not be completely divorced. say now for the meantime I just punishment I know say kabiyesi no be like laugh for you when he be say he build guard room he build guard room mini prison for the palace when he be say if anybody do anyhow the person go just see go just see um, if anybody dey anyhow the person go just uh, Eh, eh, alaafin go just put am for for gadrum prison eh, that mini prison for palace so but kabesi na very gentleman kabesi na very na na na na na king wey e be say e dey enlightened not be say alaafin for you no dey enlightened but una know say everybody with the way things wan work out for am una dey see am so somebody like tobi somebody like eh, eh, eh, oni of ife oni of na young king and e not when e comes to women e know to get experience like that and i know say all these women when they were in in his life in they meet them at different different point in time he never married them like this before or like oh, life for ofoyo wey marry up to 13 so for ofoyo get experience more than kabiyesi so but some kind people dey advise kabiyesi say if he adopt that method yes if because where there is no rules and regulation there will be waywardness and there will be breakdown of law law and order so for am to put them into check for sanity to come to the palace make dem spell am out no say yes if you commit if you fight for the palace look at waiting they go do you if you insult your senior look at waiting they go do you if you know say all these rules and regulations they dey for ground You go hard say you won't go break that kind rules and regulation because if you break them, penalty they wait you They go it's either they go um it's either they go put you for guard room or then go give you some punishment which Kabiyesi never get all those kind of punishment but the only punishment when he punish Toby na to send her out come comot for the palace now Toby don't go him parents house so I believe say maybe the parents of Toby they go see her, then go take I uh, um, settle the matter They see and so so they go see her, then go take settle the matter Kabiyesi a person when he be say na na person when he be say. He no want wahala He say any queen when he give am stress im go im go pursue the im go pursue the queen any queen when he give am stress im go pursue am so then when he dey talk they say <coughs> make dem trade suffering They too say im dey play They too say he was playing so kabir say na person when he be say He say e want peace of mind He don't want anybody to give a headache He don't want anybody to give a headache anybody do anyhow e go see anyhow so now the matter when he dey grant be that to my people. Now the matter when he dey grant be that. so how they dey bring una more Jesus things don fold my people not be small tin o oh. wetin dey happen for that palace eh Now season film dem go still put am for netflix i'm telling you dem go still put am for netflix All right, my people.